murumva ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ndi jeffrey mutagoma ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuganira ku byerekeye isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda amakuru dukesha isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda ubwaryo yerekana ko ryatangiye gukorera muri icyo gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi ariko rikaza gushyira cyangwa se kwemeza ku mugaragaro imirimo yaryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe gusa kuva icyo gihe haracyari abantu batarasobanukirwa imiterere n'imikorere y'iri soko niba buri wese ashobora kuribyaza umusaruro cyangwa uko yabikora nicyo rero cyatumye uyu munsi dutumira umuyobozi waryo ngo adusobanurire uko rikora n'uko umuntu ashobora kuribyaza umusaruro bwana jean pierre rwabukumba ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya amerika
yego murakoze ye ndabashimira ko mwemeye kuvugana n'ijwi rya amerika no gusobanurira abanywanyi bacu ibijyanye n'isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda reka duhere ku bisobanura by'iyo nyito ubwaryo isoko ry'imari n'imigabane isoko imari imigabane duhereye kuri iryo rya gatatu imigabane baba bavuga baba bashaka kuvuga iki
imigabane baba bavuga mu by'ukuri mu isoko ry'imari n'imigabane baba bashaka kuvuga imigabane y'amasosiyete agiye atandukanye ni ibicuruzwa biba biri ku isoko mwibuke neza yuko iyo umuntu afite sosiyete ku isoko agomba gukora imigabane akaba akaba ariyo agabanya abo bita abashayahoda mu cyongereza ni uko bavuga abanyamigabane bakabaza n'amafaranga kugira ngo bafatanye muri iyo bizinesi ni ukuvuga ngo niba mfite ubucuruzi runaka ikigo cy'ubucuruzi mfata ingano y'igishoro rusange cy'iyo cy'ubwo bucuruzi noneho nkagenda ngena umugabane buri umwe ushaka ko dufatanya muri ubwo bucuruzi yagura
yego rwose ni uko biba bimeze yego aha noneho rero ku isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda se ubwo ni ukuvuga ko hariho ibigo birenze kimwe birimo cyangwa ubwaryo naryo ni ikigo cyihariye gishobora gufatwamo imigabane
isoko ry'imari n'imigabane ubwo turifashe muri ubwo buryo nk'ikigo kibishinzwe ubwacyo nacyo ni ikigo gifite ba nyir'imigabane ba nyiracyo uretse ko ryo nka rwanda stock exchange ni limited company ni ukuvuga ko ari sosiyete iba ifite ba nyir'imigabane ba nyirayo ariko noneho isoko ubwaryo nyirizina ibyo rikora niryo rihurirwamo n'amasosiyete yandi aza gushaka abanyamigabane bashyashya cyangwa se za mpapuro z'umwenda za leta n'abandi bikora ku giti cyabo so ubwo rero ikigaragara ni uko ku isoko ry'imigabane ry'imari n'imigabane hano mu rwanda ariyo sitoke ya sitoke maketi harimo hamaze kugera ibigo byiyandikishije bigera ku munani ah, aho tuvugira aha ngaha Ah, bi- bine bikaba ari ibyo mu rwanda imbere bikorera ubucuruzi bwabyo mu rwanda imbere Ah, ibindi bine bikaba ari ibigo ah, byo- byo mu bihugu duturanye amasosiyete ari ku isoko hariya ah, ku isoko ry'imari n'imigabane iwacu
none se nk'umunyarwanda wifite ufite ifaranga rye ushaka gushora imari cyangwa se wenda yaba atifite ariko ashaka kungukira muri iryo soko ry'imari n'imigabane yaba yemerewe kwinjiramo biramutse ariko bimeze bigenda gute
Eh, umuturage ushaka kuba yashora imari ye ni ukuvuga mu by'ukuri na kimwe mu bintu isoko ry'imari n'imigabane riba ryarashyiriweho mu bihugu ah, umuturage warizigamiye amafaranga ye ni ukuvuga amaze ku amafaranga buriya dukorera amafaranga ku kwezi abantu cyangwa se ukayavana mu bindi bikorwa by'ubucuruzi waba ukora ayo usagwe yayandi ah, u- utaba utaba ukeneye kubika ku gihe kirekire ah, ku buryo bukubyarira inyungu niyo abantu bahitamo kuba bashora mu masosiyete agiye atandukanye cyangwa se mu bindi bicuruzwa biba biri ku isoko ry'imari n'imigabane So, ubwo rero ni ibya buri muntu wese n'umuturage wese ushoboye kuba afite amafaranga ah, makeya ashaka kwizigamira abinyujije muri ubu buryo aho kugira ngo akereye sosiyete yikorere sosiyete ye ku giti cye wenda cyangwa na famiye ye agahitamo gufata imigabane mu yandi masosiyete aba ah, afatanyije n'abandi nyine bivuze yuko iyo uguze imigabane kuko nyine ntabwo uba urimo no kuyi ntabwo ari wowe urimo kuyijera si wowe uyimanaginga ni ukuvuga ngo baba bafite abandi bayicunga sosiyete ku buryo wowe uba urimo gushora imari urategereza ko amafaranga yawe akubyarira inyungu
reka nkwereke reka duse n'ababi- na- n'ababivuga mu buryo um, abantu badasobanukiwe cyane uzi wenda batapfa gushyikira vuba noneho sa nk'ugerageza kubegera singamije gukorera iyamamaza ikigo icyo ari cyo cyose aho ngaho mu rwanda ariko tugiye gutanga nk'urugero nk'ubu ndi umuturage wituriye wenda mu karere i- i- iwacu ni, ni, ni mu karere ka kayonza hariya nkaba nifeya wenda ariko ntadukeneye um, sa nk'utunyuriramo uh, i- intambwe ku yindi kugira ngo nk'abaturage bashaka kuba ba- ba- bagana icyo kigo nabigenza nte nakwerekeza he intambwe ya mbere natera ni iyihe
Eh, mu by'ukuri ikintu cya mbere ni ugufata icyemezo iyo uri nk'umuturage usanzwe ko ufite amafaranga ah, avuye mu bikorwa bisanzwe ibyo ari byo byose byawe wakoraga ushobora kuba ufite iduka ucuruza wenda imyenda cyangwa ufite uruganda ufite ibindi bikora amafaranga yavuguka muri urwo ruganda uhitamo kuyongera mu ruganda rwa- rw'ibikorwa wakora ahantu byose mu gatebo kamwe ahubwo ibyerekeranye n'ubukungu bishobora gucura ibyo ufite ntabwo byiza ubundi kwicara mu kintu kimwe ibyo ukora
umurongo umurongo ntabwo urimo ku ku- ntabwo turimo kumva neza sinzi eh, sinzi niba wa, wa ufite miliyoni y'amafaranga y'u rwanda yego
Eh.
Ah, agahita ashaka nyine kuyashora muri ah, mu bikorwa runaka yaba yifuza niba ari isoko ry'imari n'imigabane yose n'ibyo twavugaga cyane cyane icyo gihe ah, isoko ry'imari n'imigabane umuturage afata icyemezo igice cya mbere noneho agahamagara aba- aba- abahuza ku isoko ry'imari n'imigabane cyangwa akamwegera ah, cyangwa akaza ku isoko iwacu aho dukorera nyine cyangwa akegera buri banki iyo ari yo yose ya- ishobora kuba yamufasha kubiguzaho agafungura icyo bita konte y'ishoramari iyo ngiyo ni icyo bita central depository Ah, ni nko gufungura konti isanzwe ah, yo muri eh, muri banki aho ushyira amafaranga na konti y'ishoramari rero niyo ushyiramo bakwandikaho imigabane yose ikujeho nayo kandi ikorwa mu buryo elegitoronike eh, ntabwo ari ibintu bi- abantu bakoresha intoki iyo umaze kwiyandikisha wandikwa ku- kuri kuri uwo muhuza nyine ugiye ku- gufunguraho konte cyangwa se muri banki waba wegereye noneho ah, wamara kubikora icyo gihe bagatangira kukugira inama mu byerekeranye n'isoko ry'imari n'imigabane So, ubwo rero icyo ari cyo gikuru cya mbere gufata icyemezo ubundi ugasabwa amafoto abiri ah, ya pasiporo ugasabwa eh, ni- ni- ni- n'umwirondoro Ni- ni ni ukuvuga nyine ukora ah, indangamuntu yawe cyangwa se pasiporo nyarwanda n'abafatanyije ubundi babahuza mu kumurika uko ibintu bikorwa nyuma y'aho ngaho ni nko kwa kwegera banki nyine mu busanzwe ukajya noneho watangira kubona amafaranga ukajya ugenda ubitsaho igihe cyose ubishoboreye ntabwo rero isoko ry'imari n'imigabane ni uko bitera iyo umaze kubegera icyo gihe konti yafunguwe navuga ko imigabane yose yo ku isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda iyo konti y'ishoramari iba inanditse muri interinashinari y'igihugu niyo yitwa sentro depositary depositary iri ikusanya imigabane yose aho yandikwa ibiri nubwo uba ufite konti ku muhuza wawe ni nk'uko waba ufite konti muri banki ariko ubwawe muri central bank uba ufite bakapu yabyo byose ku buryo umuturage ushatse gufungura iyo konti ariko abigenza aho yaba ari hose yewe n'abari mu mahanga bashobora kubikora babinyujije babinyujije muri ubwo buryo hari bakontakita nyine bahuza turabafite bari kuri webusayiti yacu ku rubuga nkoranyambaga rwa stock exchange ariho bose bashobora kandi kuba bafasha abaturage baza babagana icyo ni icya mbere iyo bigeze aho ngaho rero kubera ko ibi bintu by'ishoramari muri ubu buryo ni ibintu umuntu wese ataba yumva ku giti cye niko tubitekereza niko tubibona niyo waba ubyumva usabwa kunyura kuri abo bantu kugira ngo bakugire inama kuko babiherwa uburenganzira bwo gukora bakabiherwa layisensi na leta ku buryo bagomba kubikora babiherwa uburenganzira nyine bwemewe mu gihugu kuko muzi ko ibintu hari igihe bigezemo bwesukura mu bindi bihugu tuzi ariko rero ahangaha nyine uko bigenda nta baturage bagomba kubikora banyuze aho ngaho kugira ngo tumenye aho tubabariza inama bakugira rero guhera aho ngaho babanza gukora ibyo twita keyisi ni keyisi ni mu rurimi rw'icyongereza noyoka ni ukuvuga ngo ugomba kumenya umukiriya wawe uwo ari we umuturage uko aje ameze umuhuza agomba kumenya uwo aje kuganira nawe uwo ari we kubera ko nta ubujyanama bagira abaturage muri ibi byo kugura no kugurisha imigabane bijyanye nabyo ni ukubagira inama mu by'ubukungu na finanse ukuntu bigurira iyo migabane n'ibyo byose ubwo rero bagomba kubagira inama abana abantu abo ari bo kuko inama ugira umuntu w'imyaka mirongo itandatu ntabwo ariwe ugira inama ntabwo ariwe ugira umusore w'imyaka makumyabiri n'itanu ugifite imyaka mirongo itanu imbere yo gukora kuko nyine bagomba kubimenya hari ibintu byinshi bakubaza kugira ngo bakumenye bakugire inama bakurikije uko uhagaze bakurikije umufuka wawe uko umeze bagakurikiza nanone pereferanse zawe bagakurikiza ibintu byose bishobora kuba byababwira uwo uri we kugira ngo muzakorane neza bagufashe kwizigamira mu buryo burambye ubwo rero birangiye aho ngaho nibwo bagenda baza bati bakakurokomanda bakavuga ati na sosiyete igiye kuza ku isoko tuvuge burarirwa yaje uyu munsi cyangwa se ejo bundi yagiye kuza iyindi ku isoko mube mwiteguye bagatanga nuko bakaguha bakakubwira amakuru ahagije kuri sosiyete ushaka kugura cyangwa se impapuro z'umwenda na ziriya mpapuro z'umwenda za leta cyane cyane muri iki gihe zinagezweho cyane abaturage barimo zitabira ku buryo bushimishije ni uguhozaho nyine ariko ni uko nk'uko bigenda ubwo bakagenda bakugira inama bakurikije ibyo mugenda mwumvikana n'ibintu za porutemike ziba ziri ku isoko muri make ni uko nk'uko bigenda iyo umuntu ashaka gutangira kujya mu isoko ry'imari n'imigabane iyo birangiye baguha sitetimenti yawe bakaguha konti nimero yayo ukayimenya ukayibikaho nyuma yaho ukaba ari uzajya ukoresha ushaka kugura no kugurisha ibyo waba wifuza byose kuri iri soko hanyuma rero n'amakuru rero barayatanga buri munsi kuko iyo umaze kujyamo bohereza ibyo twita maketi ripoti ni raporo z'umunsi z'uko isoko ryagenze zerekana uko ibintu bihagaze uko bizamuka uko bimanuka na buri periyodike bajya iyo hari amasosiyete yatanze amakuru runaka tuvuge wenda bavuze uko bungutse muri uyu mwaka ushize ubu ni ikigeze yabyo par exemple mu minsi iri imbere mu kwezi kwa kane bamaze kudekarara muri muri gahunda za leta icyo gihe za rwanda reveni n'ibindi iyo birangiye icyo gihe bakoze hawusimenti nk'izo babwira abaturage bati bimeze gutya na gutya amakuru bakayahabwa hanyuma bakanabatuza muri za asambure jenali amakuru nk'aya ngaya niyo bayifuza bagenda babaha ariko icyo gihe biba bisaba ko umuntu aba yarafunguye konti nyine bakabikohereza gutyo no mu binyamakuru televiziyo na za radiyo bikunda kunyuraho kenshi
ye reka noneho turebe uko umuntu yunguka nk'umuntu yamaze gushora amafaranga nyine muri iyo migabane yunguka gute bigenda bite kugira ngo amenye ko yungutse cyangwa guhomba nabyo bijya bibaho
yego bo iyo uri mu bucuruzi ubwo ari bwo bwose cyangwa ekonomi iyo ari yo yose ikintu mu cya mbere aba agamije ni ukunguka amasosiyete dabora aza ku isoko kondisiyo ya mbere nuko aba yunguka mu gihe aje niyo yaba atarimo kunguka aba yerekana ko agiye kuzunguka niba ugitangira werekana porojegisiyo zawe tuvuge mu bigero twatangaga ariko kenshi mu byo tubasaba tubasaba ibyo twita tarake rekodi bivuze yuko ugomba kwerekana uh, u- i- igihe umaze ukora n'ibyo wakoze n'uko eh, gahunda yawe imeze kwa intego ya mbere rero muri masosiyete yaje ku isoko y'imari n'imigabane ah, abayunguka niba ari impapuro z'umwenda zihawe ugomba kuba uri credibure uri umuntu wujuje ibyangombwa n'ibisora leta nyine leta turabizi ntabwo yambura icyo gihe izo impapuro z'umwenda ziriya za bon tuvuga zo ka buri zungukira abaturage buri mwaka bakabaha inyungu buri mezi atandatu naho abasanzwe inyungu ziboneka rimwe mu mwaka mu buryo bwa dividande ibyo twita dividande ni hahandi abantu bagabana inyungu sosiyete yarungutse mujya mubona yuko ku mateleviziyo n'ahandi hose yo hanze n'ayo mu rwanda turabona iyo bibaye iyo nka banki ya kigali yungutse umwaka urangiye bakora asambure generale akenshi bazikora nko mu kwa gatanu bakavuga bati twungutse miliyari icumi makumyabiri noneho bakavuga bati turumva duporopoza yuko abanyamigabane mubyemeye tubungu tu- tu- tubaha inyungu wenda amafaranga icumi ku mugabane bitewe n'amafaranga buri muturage afitemo bitewe n'imigabane umuntu aba yaraguze muri sosiyete ni prorata donc ugura bitewe nako wunguka bitewe n'amafaranga washoye iyo niyo nyungu ya mbere inyungu ya mbere niyo ngiyo sosiyete yungutse ku mwaka bagaterana bakamwa tuzagabana ku nyungu twungutse andi tuyasubize muri bizinesi buri wese ahabwa ayo ekwiti bitewe na- n'imigabane aba yaraguze ariko rero iyindi nyungu ikomeye ni inyungu yo kwizigamira iyo ushyize amafaranga mu isoko ry'imari nk'aho ngaho yaguze imigabane ni nk'uko waba uguze isambu cyangwa inzu runaka ukaba amafaranga uyashyize ku ruhande aruta yandi waba washyize kuri banki cyangwa ugendana mu mu- mu ikofi wowe ugendana ku buryo wabona akantu kose gatambye ukaba wagura cyangwa ahandi ubika mu rugo wenda yaba yoroshye kuyakoraho ariko iyo ufite amafaranga mu- muri mu migabane nk'uko cyangwa se n'izo mpapuro ntabwo bipfa koroha kuba upfa kuyakura wowe ngo ujye kuyatanga ntabwo umuntu akubwira ngo mfite ibibazo mu gihe utumye ujya kugurisha bondi zawe ngo mu- ngo ujye kumufasha Ah, ntabwo ariko bigenda So, ni uburyo bwa mbere bu- bwo ku- kuzigama bwa mbere ni bwo bukomeye kurusha ibindi byose hagati aho icya kabiri niyo nyungu abantu babona iyo sosiyete zungutse ah, akenshi niba ni ku mwaka bagatanga dividande bakazigabana Ah, ubundi buryo bwa gatatu niyo waguze impapuro z'umwenda nazo zikora kimwe n'izi za dividande kuko zo zitanga inyungu mu buryo bwa byo twita interest kuko zo ziba zifite igihe zizamara zarangira bakagasubiza igishoro warashyiramo za leta na poromesha mwenda za leta arizo twita za bondi ah, za treasury bond cyangwa se ah, bondi tresor izo ziba ziva ku myaka itatu kugera ku myaka cumi n'itanu makumyabiri urimo tugejeje ku myaka makumyabiri hari abantu bafite ibo baguze z'imyaka makumyabiri izo zo zitanga inyungu buri mezi atandatu ah, mu- uyu ngubu aho duhagaze zishyura hagati ya cumi na urebye cumi na rimwe kugera kuri cumi na gatatu n'ibice bitanu ku mwaka aho icyo gihe niba ushyizemo nk'ibihumbi ijana ubwo urumva ko ari ubonye nka cumi na rimwe ubwo bagura ibihumbi icumi ku mwaka bitandatu hafi bakabigura mu mezi atandatu andi bitandatu bakagura nyuma y'andi mezi atandatu bakajya bagura buri mwaka muri icyo gihe rero So, ubwo rero iyindi nyungu ngira ngo navuga irimo ah, ni uko umuntu waguze imigabane ashobora kuyitangaho ah, ah, nka- nk'akado ku bana be cyangwa se abo bavukana n'abandi ushobora kuyitangaho um, u- u- ab- abana bawe ushobora kuyibaraga icyo ni ikintu kindi gikomeye ushobora kwitanga n'ingwate muri banki nk'uko utanga n'umutungo wose ufite waba utanimukanwa Um, hanyuma icya nyuma ni uko ushobora kugura imigabane eh, ushobora kugura i- iyindi migabane udakoresheje amafaranga imigabane ushobora kugura indi migabane aho wumva wenda um, nka sosiyete imwe ushobora kugura indi yirirwa batahana amafaranga bakishanja imigabane bakabarana uko sosiyete imwe ingana n'iyindi bikaba byagurwa gutyo urebye cyane cyane ni izo nyungu ziza mu isoko nyarwanda umutumirwa wacu telefoni ye ntabwo itubaniye ariko ndizera ko ari bugaruke ku murongo mu kanya ikiganiro ni muri isanga turaganira na bwana jean pierre rwabukumba mu rwanda tukaba tuganira ku mikorere yaryo ya buri munsi n'uburyo abantu bashaka kurigana babigenza kugira ngo babashe eh, kunguka kugira ngo aduteze amatwi reka tubanze twakire bamwe mu baturage bafite ibibazo bwana rwabukumba urihangana sinzi ukuntu telefone yari duciyemo tubanze twakire bateri febure ikaze mu kiganiro muri sanga
Mwiriwe mwiriwe.
amakuru amakuru umutumirwa urashaka kumubaza iki
Ndashaka kumubaza nko- nk'umuntu aguze imigabane tuvuge nk'urugero nko muri Skol undi akayigura nko mu- nko muri Burarirwa. ariko agahita abona umushoramari ashaka kumwungura ni ngombwa amwungukire cyangwa ahita ajya kuri ishami ubundi bagakorana andi masezerano cyangwa yabyigurishiriza ku ruhare rwe akazajya guhinduza nyuma sinzi niba ikibazo cyawe acyumvise reka mureke a- a- atubwire niba acyumvise guma ku murongo
we
Eh, bwana rwabukumba icyo kibazo mubashije kucyumva yego nacyumvise Mm, Ah, nagira ngo mbwire uwo muntu wo mu ruhango ah, iyo ushaka ku- ku- kugura imigabane ubinyujije mu isoko ry'imari n'imigabane ni isoko rifite aho rikorera rifite n'uburyo rikoramo icya mbere iyo ufunguye ya konte y'ishoramari niho imigabane yawe yose yandikwa nk'uko waba wanditse muri banki ku buryo ushaka kurutira amafaranga muri banki uzi ko wandika sheke washaka ku cyangwa se ukajya kuri atm ukarutira amafaranga ukoresheje- ukoresheje ikarita yawe cyangwa ukoresha uburyo bwa mobile money so ni ukuvuga ngo ntabwo amafaranga yawe ari muri banki nta bundi buryo bushoboka n'umwe wageraho udakoresheje ubwo buryo sibyo noneho iyo ugeze mu isoko ry'imari n'imigabane tuvuge nka burarirwa iri ku isoko ry'imari n'imigabane ariko sikoro ntayo iriho uyu munsi so ubu ni uburyo bwo kuvuga ko wagurisha imigabane ya sikoro ya burarirwa wenda ugura sikoro icyo gihe mwakumvikanira ku bundi buryo ariko ah, ibyo bikorwa ku masosiyete ubwayo yabikoze ni ukuvuga ko amasosiyete yombi agomba kuba ari ku isoko ry'imari n'imigabane niko bigenda ubusanzwe kugira ngo ibyo bibe byakorwa ku buryo ah, tuvuge mujya mubona wenda microsoft nako reka mvuge urugero rworoshye rwo mu rwanda rwa hafi aha ngaha mu minsi ishize mugeze kumva eh, mwi- eh, eh, amakuru acicikana ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi bavuga yuko kcb nako equity bank yo muri kenya nayo iri ku isoko ry'imari n'imigabane hano mu rwanda yashaka kugura imigabane ya atlas mara atlas mara ni sosiyete ubu ngubu ifite imigabane ah, myinshi ni nayo mu by'ukuri nyiri banki popireri yahoze yitwa banki popireri bpr yo mu rwanda ifitemo mirongo itandatu na rimwe ku ijana mu by'ukuri nibo nibo bantu bari majoritaire icyo gihe rero ah, bari bakoze dilo hagati ya um, ya sosiyete zombi ariyo atlas mara na equity bank yo muri kenya bivuze ngo um, E- equity bank yashaka kugura imiga- imi- imigabane ya atlas mara ifite mu mabanki mu bihugu bitanu bitandukanye byo hano muri muri aka karere dutuye muri mu rwanda zambia n'ibindi bihugu amabanki nk'atanu atandatu atlas mara yagiye igura gutyo atlas mara muzi yuko nayo ari sosiyete iri kote iri listed muri london stock exchange So, ubwo rero basha- bari ba- ba- bafite uburyo bwo kukwevariwa bakamenya ibyo bashaka kugura n'ibiki noneho amasosiyete ak- akanegosiya bakavuga bati bo- ba- bo- imigabane bashaka kugura eh, equity bank yashaka gufata muri atlas mara yari ifite agaciro kadafite ya equity bank group bivuze ngo atlas mara nta mafaranga yari guha equity bank ahubwo equity bank yari guha imigabane ibanye na gatandatu ku ijana atlas mara bakavanga imigabane ubwo atlas mara equity bank yahita iyisimbura muri ibyo ni muri ubwo buryo bikorwa izigama amabere nk'iyo transaction nini ikorwa n'aba- n'abaroya benshi n'aba transaction na transaction advisors abajyanama benshi babigize umwuga ni transaction nini ni transaction igiye kugera uko bayivugaga igi hafi nk'amadolari miliyoni ijana zirenga bivuze yuko rero ikintu nk'icyo imigabane ni ubwo buryo bikorwa imigabane igura indi ariko binyuze muri ubwo buryo bw'amasosiyete ibiganiro ubwayo hagati yaho ikaba ari diri ndende bivuze yuko rero nk'uyu munsi tuvuge sikoro uyu munsi tuvuge sikoro n'icyo twari tuvuze nk'ubu tuvuge ah, bari gushaka wenda ah, majorite imigabane majoritaire muri sikoro baragenda bakaganira na management n'abanyamigabane babo bakaba babyumvikana noneho abaragwika resida nayo yumvikana n'abanyamigabane bayo bakavuga bati sikoro yazatiye mirongo makumyabiri ku ijana wenda muri burarirwa ariko mu kuduha muri makumyabiri ku ijana tujye tuba kampani imwe tuvuga ni urugero natangaga nituba kampani imwe icyo gihe ah, ibikorwa byacu bizakorerwa hamwe ubucuruzi bwiyongere abakiriya ba sikoro n'ababarirwa tubaprofite bose bavange na bizinesi yiyongere ariko ubwo wenda imigabane makumyabiri em, ku ijana ya Bra- yo muri burarirwa sikoro ifashe eh, ntabwo ingana na mirongo itanu na- ntabwo mu gaciro k'uyu munsi ingana na sesero mirongo itanu ku ijana ya sikoro n'ubwo mu biciro icyo gihe rero ni imibare bakora ba- bamara kwishyira ku munzani bagahinduranya noneho bikavanga bikavanga gutyo So, ubwo rero ni muri ubwo buryo babikora iyo bagiye kubikora gutyo ntabwo ari wowe muntu ku giti cyawe uvuga ngo ngiye kuguranya imigabane yanjye mfite aha ngaha ngo niguhe iriya ntabwo ibyo bikorwa ahubwo ni za sosiyete zabo zibiganira babinyujije ah, mu buryo bwemewe kandi ah, bukurikizwa mu mategeko mm, bateri febre urasobanukiwe
mfite yego
ko numva aba- ari ari imigabane ya- y'abantu mu- mu masosiyete akomeye nk'umuntu wo hasi wo mu ru- wo mu cyaro nko mu ruhango ni nk'uwe nk'ahe nka sosiyete mwaduha nk'urugero ku buryo umuntu wo hasi nawe yabonamo nk'umugabane ariko yari yabivuze ko ugenda ukagana ukagana banki ariko simusubiriza ari ku murongo reka gusubiza biroroshye numva neza yuko nyumva neza yaba uri nko mu ruhango ejo mu gitondo ushatse wazigera nko kuri banki ya kigali nzi ko bafiteho buranshi baguha ibisobanuro byose bihagije iyo konti ukava bayigufunguriye sibyo ikora n'umuturage wawe nagira ngo umenyeshe yuko uyu munsi umugabane wa make ku isoko ryacu uragura amafaranga hafi mirongo itanu mirongo itandatu y'amafaranga y'u rwanda ni ukuvuga iriya migabane ya emutiyeni inyuze muri iriya kampani yitwa sitiyeni ya beka banki ya kigali ubwayo imigabane yayigura magana abiri mirongo itandatu n'atanu na magana abiri mirongo irindwi ni ukuvuga ngo hagati ya mirongo itanu na magana atatu na mirongo ufata imigabane yawe kandi imigabane mike mwagurana imigabane ijana bivuze ko aveke ibihumbi bitanu birindwi ushobora gutanga kugura imigabane ijana muri aya masosiyete yose ari ku isoko iwacu ubinyujije muri ubwo buryo ariko bivuze yuko ntabwo ugura ngo uparike uragura ukagenda wongeraho kugira ngo nawe bizakugirire akamaro ni nk'uko waba utunze kwasiteri imwe undi akaba afite volukano ntawe bihurira volukano iruka miliyoni ebyiri ku munsi tuvuge wowe wungutse mu miryango makumyabiri biterwa nanone imigabane ufite ku isoko uko ingana ariko icyiza cyaryo ugenda wongeraho gahoro gahoro ubwo rero nta n'ubwo n'ibyo ngibyo byonyine kuko hari n'ama na za fandi ziri ku isoko hari n'ibintu nk'iterambere fandi tujya ryashyizweho na leta mu rwanda iterambere fandi ni ikigo nako ni fo yashyizweho igenda igura imigabane mu buryo bw'umwuga ikayikusanya ikayishyira hamwe abaturage bakazaza baguramo nabo imigabane muri iyo fo ikaba ari izajya ibajerera ayo ngayo rero ni ibihumbi bibiri gusa gutangira ushaka gutangira gushyira amafaranga ugenda wizigamira gahoro gahoro no muri za ejo heza mujya muzumva z'ubwizigamire bw'igihe kirekire bijyana muri pansiyo supuremanti abantu batasanzwe bizigamira muri muri ke sosiyale hari uburyo bwabashyiriweho ejo heza ibafasha paregaramu n'izindi zagenda ziza izo za fo amafaranga ashobora gufasha abantu kuba yabagurira imigabane y'uburyo butandukanye ku buryo batajera cyangwa bahore bayakurikirana umunsi ku wundi hari ababa baragize umwuga bayakurikirana ku bwabo ubwo nyine uganye banki yose rwose ikwegera aho hafi baguha ibisobanuro bihagije cyangwa se natwe ukaba waduhamagara tukaba twagufasha
urakoze cyane batiri febre ngira ngo urasobanukiwe ugire umunsi mwiza kandi urakoze guhamagara ku ijwi ry'amerika
samu urakoze icyo kiganiro cyari gikenewe cyane rwose ye reka twakire na felix
mwiriwe neza ku ijwi ry'amerika uraho cyane felix
yego yego ndi hano i kigali i rusororo yego
munsurize n'umutumirwa icyo kiganiro twagikunze arakumva
noneho ngiye ku kibazo mfite ndashaka kumenya ese umuntu iyo aguze imigabane aho ngaho ku isoko ry'imari n'imigabane hari kenshi na kenshi hari hari kampani zikora ariko bikaba ngombwa ko iyo kampani bishoboka ko ishobora guhomba ese iyo ihombye igihombo uwo watanze uwo waguze imigabane ese isoko ry'imari n'imigabane niryo rishobora gushaka uburyo yabona amafaranga ye cyangwa se n'uburyo yakunguka ku migabane yaguze icyo ni icya mbere noneho icya kabiri ndashaka kumenya ese umuntu uguze imigabane muri sosiyete runaka agomba kuba afite umwishingizi kuko ashobora guhura n'ikibazo umwishingizi nawe agomba kuba ahari ibyo ngibyo ndumva aribyo namubajije urakoze felix ugira umunsi mwiza reka umutumirwa agusubize
yego yego
bwana rwabukumva gusubiza ni kimwe ni uko iyo wiyemeje kugura imigabane muri muri muri sosiyete iri ku isoko ry'imari n'imigabane nta hantu bitaniye na gatoya ni uko waba ufite imigabane muri resitora yawe cyangwa mu bundi bucuruzi wakoraga bivuze yuko niba uguze imigabane muri bralirwa aho bitaniye tuvuge wenda na nyirangarama sibyo ni uko nyirangarama ari sosiyete pirive ariko buriya nyirangarama tuhombye sinajerari n'umuryango niwe wabihombamo babyumvise iyo wungutse niwe wunguka bonyine bivuze ngo nawe niyo bahombye nta yindi asiranse baba bafite ubwo nyine barisura nuko bigenda noneho niyo uguze nko muri bralirwa nk'uko nguko iri ku isoko aho bitanira ni hamwe ni uko amasosiyete ari ku isoko ry'imari n'imigabane aba afite abanyamigabane benshi aba afite leta iri gukurikirana umunsi ku wundi kugira ngo hatagira uwibundi ikindi ni taransifaranse akoresha mu buryo bw'imicungire n'imiyoborere uburyo bwa gudu kamanase amasosiyete ari ku isoko ry'imari n'imigabane ibintu byose biba bikorwa byose babireba nk'uyu munsi sosiyete iri pirive iramutse igize ibibazo mu bucamanza cyangwa se rwanda reveni yikubise fayini y'ibihumbi miliyari zingahe igahomba icyo binabara nyirayo gusa ariko mu isosiyete y'isoko ry'imari n'imigabane iri ku isoko buri makuru yose ahari yaba inkuru nziza yaba inkuru mbi bimenyeshwa ako kanya iyo hafashwe icyemezo runaka muri board of directors iyo babakoze inama y'ubutegetsi par exemple amasaha makumyabiri n'ane bagomba kuba bitubwiye ako kanya tukaba tubyamamaza ku isi yose no muri amerika birahagera kuko iyo sosiyete iri ku isoko ry'imari n'imigabane ihombye ni ubucuruzi buba buhombye iyo neza niba uguze imigabane ya burarirwa uba uguze bizinesi bya bikamyo byagiye mu manutu gisenyi bikaza bikanacuruzwa burarirwa ni uko yunguka niba uguze wenda banki ya kigali ni uko itanga imyenda nayo ikishyurwa niko yunguka nayo n'ibindi bikorwa byayo so kuko umwaka beka itatanze inguzanyo neza ngo yunguke neza icyo gihe inyungu yayo niba nyinshi iramutse ivuye mu isoko igahomba burundu urabimenya icyiza cy'amasosiyete ari ku isoko ry'imari n'imigabane muri iki cyorezo cyateye mwabonye ko amasoko y'imari n'imigabane ku isi agenda aga- ata agaciro ni uko abantu bagira ubwo reka dufate amafaranga yacu ntawamenya amasosiyete y'igihe cy'igihugu yatangiye kugira ibibazo amahoteli heye na heye yatangiye kugira ibibazo icyo gihe bara- biramanuka icyo gihe rero nta siransi uba ufite yabyo keretse hari amasoko yateye imbere hari amasiransi yarigenewe ashobora kugira imigabane mfite iramutse imanutse na- nayigurira nayigurishije kuri iki giciro ibyo ni uburyo bw'isoko y'amasoko yagiye atera imbere aha cyane twebwe ntabwo turahagera ariko icyo navuga ni uko amasosiyete akenshi aba ari ku isoko ry'imari n'imigabane aba yarakorewe ubugenzuzi bwinshi kandi buhagije ku buryo akurikiranirwa hafi bakajya bakwana za raporo ah, za buri gihembwe kugira ngo dukurikire nyine tubwire n'abaturage uko bimeze wabona utari bimeze neza ukagurisha cyangwa se wabona bimeze neza ukagura iyindi gutyo gutyo ubwo rero nta siransi iba irimo icyo ni cyo cya mbere ah, kuri icyo kibazo cya cy'uko umuntu yahomba akagira umurengera Ah, icya kabiri ntabwo nkibuka neza ntabwo na- ntabwo nacyumvise neza
Eh, icya kabiri ngira ngo nicyo wahereyeho usubiza ndumva wa- wa- ah, wa- ari ari cyo watangiriyeho banza ahubwo byajyaga gusa eh, byajyaga gusa ngira ngo niyo mpamvu ngo nabivugiye hamwe Yes.
Mm.
Mm.
reka Yes.
reka twakire na david
Yego.
david eh, ikaze mu kiganiro muri sanga uranyumva
ndakumva neza cyane murakoze Eh, uherereye he
Eh, nk'ibisanzwe mmerereye mu ngoro kuri mbuye mbaza ikibazo cyawe
Eh, ariko na- mbere yuko mbaza ntabwo natanyanye namwe ikiganiro bitewe n'uko hano hari kugwa imvura irimo inkuba Mm.
Eh, ariko hari utubazo nka tubiri nari mfite uretse ko numvise kamwe mugenzi wanjye batirifebure yakabajije Mm.
ariko eh, icyo nashaka kubaza Eh, baza ikitabajijwe Eh, mu hari igihe najyaga mbona nyine ibijyanye n'isoko ry'imari n'imigabane kuri televiziyo y'igihugu eh, ugasanga bari kuvuga ko eh, igiciro cy'umugabane ngo ari nka magana abiri wenda na makumyabiri cyangwa se bakavuga ko ari na mirongo ine ese uko igiciro cy'imari n'imigabane gihinduka hari aho bifitaniye isano n'idolari ah, bigendana n'idolari nkongera nkabaza akandi kabazo Eh, ese iyo migabane i- ku isoko ry'imari n'imigabane ni bande bajyayo ni abantu bafite amafaranga menshi cyangwa n'umuntu ufite amikoro make byashoboka ko yajya ku isoko ry'imari n'imigabane icyo ngicyo cya kabiri bajije bari bagisubije kuko bavuze ko n'abafite amikoro make ba- Mm.
bashobora kujyayo ariko reka ne ku niba ari ibyo bibazo wari ufite reka tugushimire ko wahamagaye ku ijwi ry'amerika hanyuma tureke umutumirwa gusubize icyo cy'ibigendanye n'idolari niba ingano y'imigabane i- igenwa n'igiciro cy'idolari Eh, bihinduka bihinduka hakurikijwe iki kuko njyewe ndibuka najyaga mbireba kuri televiziyo ugasanga nk'uyu munsi bavuze ko umugabane shingiro ari magana abiri na mirongo ine ejo ukumva ngo yabaye na makumyabiri hakabaho n'igihe bijyana na mirongo itanu ukavuga si ibintu uko bihinduka buri munsi eh, biterwa n'iki
bwana rwabukumba ibyo bintu niko bimeze niba ariko bimeze biterwa n'iki
yes aha niko bimeze nagira ngo bamenyeshe yuko bo- iyo wumvise sosiyete igiye kuza ku isoko bwa mbere hari amasoko abiri isoko rya mbere rifite isoko ry'ibanze iyo bavuze bya mbere bavuga ngo nisho public offer Inisho- in- offre public initial hahandi burarirwa ivuge ngo ngiye kugurisha imigabane ingana gutya cyangwa cya kirarango beneri itanga ngo igiye gushyira imi- imi- imi- impapuro mpuzamwenda za leta ku isoko za bondi trezoro za leta icyo gihe mu isoko ry'ibanze abantu bakiyandikisha bajya kugura iyo migabane bagahabwa bakandikwa mu bitabo bya beneri cyangwa muri iyo sosiyete iguze- uguriyemo imigabane kuri iyo mari shingiro ayo ma- nako kuri kuri uwo mugabane iyo migabane uguze nyine icyo gihe icyo gihe ibyo biciro kuri iryo soko byo ntibihinduka na gatoya Mm? ntabwo bihinduka icyo gihe isoko ririnda rirangira bidahindutse na gatoya noneho byamara kurangira abahawe amahirwe bahawe ibibanza ok noneho bikabandikwa mu mazina yabo nibo bajya ku isoko rya kabiri ariyo ryitwa marishe segonderi cyangwa secondary market ariyo muri stock exchange aribyo bya biciro mubona bihinduka umunsi ku wundi ibiciro rero mu isoko ry'imari n'imigabane biterwa n'abaje kugura uwo munsi uko bangana icyo ni cyo cya mbere abashaka kugura niba ari benshi urumva ko ibiciro bizamuka ku- iyo bashaka kugura kandi baba bashaka kugurisha ari bo bakeya bivuze yuko ah, ababa bishaka ari bo benshi bituma ibiciro bizamuka nabo bashaka kugurisha ari benshi abagura ari bake birumvikana ibiciro biramanuka ni uko nguko nicyo gihe bituma ibiciro bimanuka cyangwa bizamuka naho rero iby'iyo influence y'uko abantu baza kugura ari benshi biterwa n'inkuru nziza wenda cyangwa igihe babona amafaranga iyo isizo y'ikawa irangiye burya abahinzi bafite amafaranga mu mufuka icyo gihe baba bahuriye ku isoko ari benshi icyo gihe ibiciro birazamuka ariko nanone iyo batangiye kuvuga ngo tubonye amaf- twungutse batanze announcement bakavuga ngo wenda beka bungutse miliyari mirongo itatu tuzagabana abaturage batanga bahagarika badutanze umushi bakaza bashaka iyo migabane kugira ngo nabo bazafate kuri dividande ni icyo gituma cyane cyane urebye uko sosiyete yifashe uko ekonomi ihagaze na likiditi iri mu isoko nibyo bituma iyo abantu baza kugura ari benshi cyangwa se bashaka kugurisha iyo habaye nk'inkuru mbi cyangwa se abantu bumva bakeneye amafaranga mu masezerano yo kujyana abana ku ishuri ubona ko amasoko aba atagenda neza cyane abantu baba bafite eh, ibibazo byo- byo mu- byo mu kwa mbere nyine namwe muzi cyangwa se muri ya mezi abantu baba bakeneye amafaranga mu mufuka wabo ba- bigatuma bagurisha utwo bari bafite cyangwa se ntibajye ku isoko uko bigomba ibiciro biterwa na ofure na domande kuri marashe segondere Ah, ni uko nguko bigenda ikindi rero ntabwo biba bigendera ku madolari nk'uko babivugaga ku cy'amikoro cyo navugaho ni uko um, ami- isoko ry'imari n'imigabane si iry'umuntu ah, abantu bari babakire gusa ahubwo icyo bafite amafaranga menshi ahubwo n'umuturage mutoya wishyizemo gahunda yo kwizigamira ahera ku mafaranga na make ashoboka navuze ko ku aveti ibihumbi bibiri y'amafaranga y'u rwanda uyu munsi ushobora kugura imigabane mu iterambere fandi urumva ushobora gutangira kwizigamira ubi- ubinyujije mu ejo mu ejo- ejo heza ko amafaranga bashyira muri ejo heza ni ibingibi aza kugura akagenda akura ari menshi igikuru ni uko gusa ubishyira muri gahunda yawe yaba iy'ukwezi yaba iy'icyumweru yaba iy'igihembwe se cyangwa se igihe uboneye udufaranga ya yandi ubonye n'ubonye amafaranga ukavuga uti "Niba amafaranga nzajya nunguka cyangwa nzajya mbona nzajya afata makumyabiri ku ijana negere umuhuza yanjye cyangwa se banki yanjye uwo ari we wese ah, ubimfasha bangi- ba- bangurire ku isoko icyo gihe rero ni uko nguko bigenda nagira ngo mbashishikarize rwose abatwumva yuko nawe na- n'umuturage ufite makeya ni ukureka wa mugani wa- bajya bavuga ngo uzigama ubusa busa bukimara Ah, ni umugani mubi cyane uguye no gucika wowe kuko ubusa busa nabwo bugira akamaro iyo buteranyije n'ubundi
radiyo ijwi ry'amerika turi i washington dc turi mu kiganiro muri isanga umutumirwa wacu ni bwana rwabukumba jean pierre umuyobozi w'ikigo cye- wa- eh, cy'u rwanda cy'imari n'amasoko turimo turagerageza gusobanukirwa uko gikora n'uko abanyarwanda bashobora eh, kukiyambaza mu mbabarire ni ikigo cy'imari n'imigabane ntabwo ari imari eh, n'amasoko gisagara uratwumva neza igisagara Ala, ego amakuru kabe karame abakuru ni beza eh, ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndagira ngo nti- eh, mbaze uwo mutumirwa Mm.
ese nk'u- nk'umuturage wo hasi cyane wo hasi yabona gute uburyo yakwinjira muri gushyiramo iyo migabane akabasha kuyigura cyangwa wenda nko mu turere mu turere tw'igihugu cy'u rwanda haba hagiye harimo abahagarariye icyo kigo ku buryo abantu byazajya bitworohera ariko igisagara ibyo yari amaze kusa nk'ubivuga avuga ati "I- isoko ry'imari n'imigabane ushobora kurigeraho unyuze kuri banki ikwegereye uramutse ushaka kugira icyo uzigama wanyura kuri banki ikwegereye ukababaza baguha ibisobanuro by'ukuntu washobora kugera ku isoko ry'imari n'imigabane hari ikindi kibazo ufite
nta kindi kibazo nawe mfite cyane murakoze cyane Eh, bwana rwabukumba ariko simbaciye mu ijambo kereka niba eh, Yes.
numvaga twari hari twabivuze akamaro yes hari akamaro cyangwa umusobanuro wo guha kuri icyo ngicyo yego ni uko ah, ak- n'abandi benshi batwumva hari igihe bumva ko isoko ry'imari n'imigabane ari umuntu ugomba kwigirayo ahubwo wegera abahuza ku isoko ry'imari n'imigabane kuko nibo ba- bateranira mu isoko ntabwo ari umuturage yizirayo okay so abahuza rero ni abasitoke burokazi ufite amasosiyete ageze nko kwishyura
Ah, telefoni umurongo wa telefoni ntabwo urimo gucamo neza sinzi uko bigenze ntabwo turimo kukumva Wa- wavuga guti wegera abahuza radiyo ijwi ry'amerika ntabwo telefoni zirimo kutubanira ntabwo zirimo kutubanira ariko turagerageza tu- twongere dushake umutumirwa mugume ku maradiyo yanyu turagaruka mu kanya
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu mbibutse ko turi mu kiganiro muri sanga kigenda buhoro buhoro kigana ku musozo kuko dusigaranye iminota cumi n'irindwi gusa kugira ngo dusoze ikiganiro n'imigabane mu rwanda uko rikora uko abantu bashobora kurigana Uh, twari turimo dusubiza ikibazo cya igisagara umutumirwa wacu mbibutse ko ari bwana jean pierre rwabukumba hanyuma mu kanya telefone yari dutengushye ariko reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma niba bashoboye kumubona ah, bamudushyirire ku murongo ashobore gusubiza bambwiye ko ataraboneka reka tujye kwa alfred noneho abe atubwira icyo yashakaga kubaza kugira ngo mu gihe tugitegereje ko umutumirwa wacu aza noneho aze kubisubiriza kimwe Eh, bwana alfred ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane Eh,
jewe ndi burundi ni ku magambo mukuru wa politike igitega yego
yego bwa mbere ndashimira ijwi rya amerika kuri iki kiganiro bashoboye gutubera umutumirwa ariko icyumviro nashaka guterera cerekeye mu gihe ofure era domande zose ziba zingana biba byiza kugira ngo kugira ngo n'umwenegihugu wenyine ubwiwe ashobore kugira akarusho ariko turiko turabiraba turiko turaba igenamigambi canke agaciro k'amafaranga y'amadolari uko bayitwaramwo abo tuvuga ngo barayafise ku makonte dusanga ata kintu na kimwe kiza cuhira canke gifasha umwenegihugu wo hasi na cane cane ko usanga ibiciro biguma biduga ku mwanya ku mwanya duhereye kuri ayo madolari nyene ariko nsaba kugira ngo bagende bashobore kuranforsa eh, kugira ngo bashobore gukora ibyo bashoboye na cyane cyane ko umwenegihugu ashobora kurongera hakunguka mu gihe iyo migambi cyangwa abo bantu batuze ayo mafaranga bayakoreshe n'ujya mwenegihugu ashobore kugira akarusho mu buzima bayemo yego naho ubundi si l'offre et la demande sont égales euh, les deux parties sont gerageza liées kuvuga aux paysans.
gerageza kuvuga mu kirundi kuko urimo urabwira abaturage ba- ba- ba- b'uburundi n'uvuga igifaransa ntibakumva kuko bose ntibize
icyo ndagitahura niho ndavuga ati mu gihe iyo ofure domande zose ziba zingana bishobora kugira akarusho kugira ngo n'umwenegihugu ashobore kugira icyo aronkako na cyane cyane mu byo ariko arakora mu buzima bwe bwa misi yose kuko ibyo bakora byose cyangwa n'iryo dorari aho rivuye ni kujya mwenegihugu wo hasi kuko bikaduga hejuru bigashyika no hasi ibyo rero bigatuma abo bashinzwe ayo mafaranga cyangwa abo batunze ayo mafaranga bayakoresha icyo yagenewe kandi bategetswe kuyashyira mu migambi n'ujya mwenegihugu wo hasi ashobore kuyicara nk'ako muri ako ducana
urakoze cyane alfred mu kanya wenda mutumirwa aragira icyo avuga ariko mbanze nisegure ku bumva radiyo ijwi ry'amerika no ku mutumirwa wacu izina rye ni pierre celestin rwabukumba ntabwo ari eh, jean pierre Se- eh, nk'uko twari twabivuze no- bijya gusa ariko eh, ndamusaba kumbabarira kandi ninanisegura ku bakunzi b'ijwi ry'amerika ni pierre celestin rwabukumba akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda bwana rwabukumba telefoni yacitse hari icyo murimo musobanura tutarajya kuri icyo cya alfred sinzi niba mwakomeza ijambo noneho tukabona kuvuga kuri ibyo alfred yavugaga
numva ntabirangiye kubivugaho ibyo nasobanuraga navuga ko abaturage mu minsi iri imbere tuzaba abitabira isoko ryacu turimo turakora n'ibintu by'ikoranabuhanga kugira ngo tubafashe kubibegereza kurushaho ni umushinga turimo dukoranaho na banki nasiyonari y'igihugu wo kuzajya kubibegereza hafi ku buryo bashobora kuzajya bafungura n'amakonte kuri za telefoni zabo batiriwe bajya no kuri banki cyangwa se kuri bagiye aho bahuza bakorera kuko byagaragaye yuko abantu benshi batagera i kigali neseseroma ni ukuvuga ko bishobora gushoboka ko bagurira no ku matelefoni yabo buri muturage asigaye agira telefoni byakunda aho yaba ari hose bakoresheje ibyo bita bssd code ni kwa kundi abakoresha mobile money mu minsi iri imbere bizaba bishobora kuyifungura rwose kuri telefoni ya buri muntu
ibyo alfred yavugaga bijyanye numvaga bimeze nk'ibintu bijyanye n'imikorere y'ubukungu rusange bw'igihugu sinzi niba mwabashije kubihuza n'imikorere y'isoko ry'imari n'imigabane
isoko ry'imari n'imigabane ubwaryo icyo rikora ntabwo nabashe kumva neza bazana komantere yatangaza ntabwo ari nk'ikibazo komutera ariko icyo navuga wenda ni uko isoko ry'imari n'imigabane akamaro karyo ni uguhuza ubushobozi amafaranga n'ibyo bashaka kuvuga y'igihe kirekire aturuka mu bantu benshi bayafite bashaka kuyizigamira mu buryo bwo guha kuyaha abazabyaza umusaruro aribo ba rwiyemezamirimo za enteropurize harimo na leta noneho bayabyaza umuriro umuntu ako bayabyaza umusaruro bakungukana hamwe ofite niko kamaro kabyo umuntu rero ushaka gushora mu isoko areba opsiyo afite areba niba afite isambu yagomba kugura niba afite imodoka zihagije niba afite amazu atakimwungukira akavuga ati se niba boya leta y'ubuka cumi na rimwe ku ijana turabizi neza ko inzu ikodeshwa muri kigali uyu munsi yayo mahasiyo cyangwa ku mwaka ku mwaka tuvuga ikigereranyo cyayo cy'inzu ya miliyoni izo ari zose zaba ari ijana zaba magana angahe ikigereranyo cyayo ni hagati ya katire purusa kane ku ijana n'umunani icyenda ku ijana wagura bohere tukicara nta mupanga ugiye kureba ugasanga buri mezi atandatu muri beneri barashyira amafaranga kuri konti nta no gutelefoni ukabona esemesi gusa kuri telefone yawe ko amafaranga yageze kuri konti y'inyungu kuri za miliyoni zawe cumi eshanu ebyiri cyangwa se ijana washyizeho ureba alternative nk'izo ukavuga uti amafaranga mfite nayakoresha iki mu by'ukuri ni icyo ngicyo kiba kuri izo mpande zombi ikindi cya gatatu cy'isoko ry'imari n'imigabane biba byarashyiriweho ni ukugira ngo riteze imbere ibintu byerekeranye n'imiyoborere n'imicungire myiza y'amasosiyete yikora ku giti cyayo cyane cyane so ubwo rero acunga neza amasosiyete agatanga amakuru ku gihe abayobora bakaba bameze neza na bizinesi zikaba zigenda neza nta kiyabuza kunguka ubusanzwe ubwo rero umuturage ufite amafaranga ye agenda agereranya ibyo byose n'abajera ekonomi ubwayo ni ukuvuga abashinzwe ibyo bita monetary policy kubungabunga ifaranga n'abashinzwe fiscal policy ariyo minecofine cyane cyane abashinzwe ibyingo n'ibyerekeranye n'uko leta isipeninga amafaranga ibyo byose barakorana bakabihuza natwe tugakorana tukabihuza mu buryo bwo gukusanya amafaranga mu baturage baba bafite kuko abantu muri ekosisiteme yacu isoko ry'imari n'imigabane twe tuba tuyafite nako twe tuba tuzi aho abanyamafaranga bari tukaba tuzi n'abakeneye aho bari none icyo tubakora n'ubuhuza tugashyira muri icyo cyizere cyizere kigendanye na taransiparansi totari kuko amakuru yose yo ku isoko ry'imari n'imigabane ari ku bayifite imigabane ari ku bafite amasosiyete ku isoko zabo bose barabigaragaza dufite amategeko abigenga kandi abatabikoze neza turabibahanira ubwo rero muri make ndumva ari aho ngaho numva aricyo nabivuga ibyo ngibyo na gestion y'amafaranga yaba ari amadorari yaba ibiki byose ibyo bikorwa mu yindi kadire ya central bank ubusanzwe cyane banki nkuru y'igihugu n'abandi bashinzwe kubireba ariko akenshi hari ahantu bijya guhurira kuko byose mu bifeza pariti ya mu bigenderwaho cyangwa mu bihurizwa y'abantu barimo kujera barimo gucunga ubukungu bw'igihugu
urakoze cyane ndabona dusigaranye iminota icyenda gusa ku murongo wa telefone dufite abantu babiri ndabasaba ko bagerageza kubaza ibibazo bitabajijwe kandi bakanyarutsa duhere kuri jean batiste jean batiste ikaze mu kiganiro muri sanga
yego ndabumva ikibazo cyawe
ikibazo nari mfite nshaka kubaza umutumirwa sinzi nimba yagisobanura ese umuntu afite kote muri banki ni ngombwa gufunguza iyo ngiyo y'imigabane akagira kote ebyiri cyangwa iyo kote niyo yahuza akareba aka- bigakorana byose wenda nimba ari ubucuruzi iyo migabane yiwe nyine bikaza nyura kuri ayo mafaranga ari muri iyo kote
Eh, ngira ngo arakumva
bityo rero konti y'igi- y'ishoramari sibyo konti y'ishoramari uretse ko iyo uyifunguye ugomba gufungura indi niba ufite konti bankeri isanzwe ujya kuri konti yawe ya banki ushyiraho amafaranga gusa ntabwo kuri konti ya banki ushyiraho ah, ibindi bintu sibyo So, iyo ugiye kugura ku- ku- ku- kugura telefoni ufungura konti ya telefoni ukoresheje amafaranga uvanye muri banki n'imigabane rero ugura imigabane ukoresheje amafaranga uvanye muri banki so ubwo ugomba gufungura indi konti muri abo bahuza ariko na banki yawe yagufasha kuba ya- yabigufungurira
urakoze cyane reka twakire na gordier
Alo, Yala, amakuru amakuru
ni sawa sawa. Je nanye nemvise akabazo kamwe.
ego uri hehe gordier
Je- ndi mu- Ndi mu Burundi i Karusi. Nanye mvise akabazo kamwe kavuga nk'uku. Nyene udafise iko- udafise ikonti muri banki urashobora
udafite udasanzwe nta konti usanganywe muri banki ukajya muri banki ugiye ku- gufunguza iy'imigabane gusa birashoboka nicyo kibazo cyawe
Eh,
arakumva reka gusubize
ubu eh, uravuga uri hanze y'igihugu se utari nko mu rwanda udafite konti mu rwanda tuvuge ya banki
gordier
nabazaga ufu- usho- birashoboka ko wafungura konti ah, y'ishoramari udafite konti ah, isanzwe ya banki byo birashoboka ariko ibyo bivuga ko waba wakoresheje kashi ariko muri iki gihe tugezemo uko bigenda kose amafaranga wungutse ayo ari yo yose ayo ari yo yose sibyo eh, bagomba kuyagusubiza bahagije kuri konti a- aho bayajyana no kuburumva ibyanze bikunze bazakubaza aho usanzwe ubitsa eh, kugira ngo bazabone aho bagushyirira inyungu zawe ariko ufashe amafaranga wenda kubwe nka kashi ugafata ibihumbi ijana cyangwa miliyoni ukayijyana ku muhuza cyangwa muri ba aho babigukorera bazagusaba gufungura konti ko bazakenera yuko u- u- u- aho uzajya ah, uya- u- u- aho bazajya bagushyira inyungu yawe uramutse uyibonye kuko ntabwo wayifata mu ntoki inyungu ubusanzwe ntabwo ntabwo ubundi bikorwa gutyo
gordier ngira ngo urasobanukiwe Ne- mukomeze uri hanze y'u Rwanda byo ko nayo uri hanze y'u Rwanda byo ko nayo ko iyo konti wijya nk'akarongo ariyo turi mu Burundi. Byo ko nayo ko iyo konti iyo mugabane yuko twashobora kuyugurura.
eh ngo iki uri hanze y'u rwanda i- birashoboka ko wafungura Birashoboka.
konti birashoboka uri hanze y'u rwanda kuko hari n'abanyamerika bafungura konti batari mu rwanda kandi bisaba ko amafaranga yabo bayohereza mu rwanda icyo gihe cyo ukora ni ugushakisha abahuza babifite ku isoko ryabo bakaba babigufasha n'ubundi noneho amafaranga yo nayo inyungu akazajya korererwa mu gihugu cyawe ariko naho uba ugomba kwerekana konti bazajya bayoherezaho ko ntabwo byakorwa mu ntuza gutyo gusa ariko ushobora kubikora ibyo biremewe ko hari n'abandi bashoramari bari mu isoko ryacu ry'imigabane batari abo mu rwanda batagira na konti mu rwanda ariko ubu ngubu bwa bwa buryo navuga bw'abahuza bacu ushobora kubona kuri webusayiti n'ibindi byose cyangwa se uka- u- ukabisuraho ibishoboka eh, bi- bi- barabigufasha nyine ku ku porosedire uko ugenda Eh, si byo birashoboka ariko iyo uri mu rwanda bakubwira- bagusaba yuko ufungura konti kuko nibyo byoroshye
murakoze Amazi neza cyane eh, bwana rwabukumba icyo kibazo ndumva ahubwo kinateye n'amatsiko yo kubaza ngo mbese eh, buri munyarwanda cyangwa se buri muntu wese ushaka gushora imari mu isoko ry'imari n'ibigama- n'imigabane mu rwanda rero ntabwo bimusaba kuba hari ashobora no gutuma yibereye no hanze bigakunda cyane rwose aba banyarwanda bari muri diaspora ahubwo mwaratanzwe niba mutarabizamo ah, kandi inshuti z'u rwanda barashora rwose imari yabo mu rwanda batari i kigali Ah, babikora kandi nk'abandi baturage turabafasha ah, mu buryo bu- bushoboka bwose bagafungura konti no mu minsi iri imbere bazaba bashobora kubikora na online ku buryo bworoshye
ye ndabona rero amasaha yacu arangiye reka mbasabe niba hari icyo nk'ikigo cy'imari nk'isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda niba hari icyo mubwira um, abanyarwanda niba hari ijambo mwifuza kubagezaho mu munota umwe mbere y'uko dusoza
mu kintu nabwira abatwumva ni uko isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda ryashyiriweho abanyarwanda n'inshuti z'u rwanda n'abandi bashoramari bifuza kuba bashora imari mu rwanda nk'igihugu kirimo gitera imbere bigaragara buri wese ekonomi irazamuka kandi isoko ry'imari n'imigabane ubundi mu bihugu byose riba ari nka miruware riba ari nk'indorerwamo y'icyo gihugu ekonomi yacyo rero niba tubona u rwanda ruzamuka niba tubona afurika izamuka nashishikariza abatwumva bose ko ari iryabo ni iryacu buri wese ntahejwe aremerewe aho waba uri hose ku isi tuguhaye ikaze muzatwegere rwose tubafashe gushora kubungabunga igihe cyanyu kizaza fiyuca ni ukuvuga ngo igihe kiri imbere ni uguteganyiriza igihe kiri imbere kizaza abashaka kuzajya muri pansiyo kujyana abana mu mashuri n'ibindi n'ibindi abatwumva bari hanze numva nta muntu ushaka gusazira mu mahanga abishoboye yagira n'akantu agira mu rwanda ku buryo azajya aza akakareba nk'uko abenshi batunze amasambu n'amazu murakoze bwana piyeri celestin rwabukumba ndabashimiye cyane kuba mwaje hano ku ijwi ry'amerika kwitabira kino kiganiro mukomeze mugire umugoroba mwiza aho ngaho kandi nitwongera kubakenera nyabuna muzatwitabe
nta kibazo rwose murakoze cyane
reka nshimire namwe mwese bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere nshimire na fatu arimasi karara wamfashije muri kino kiganiro hamwe na max ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kumererwa neza
sigara nyitera inyoni ziguruka none iraje iranyigabije iranyiganze yo gapfusha kirore ikibondo cyanjye igira hino nkuraga intwaro nitwaje iki gihe cyose ibihe bibi byose nkabyirenza uyitwaje azira kuneshwa utayitunze azira kuramba iyo ntwaro ishimika iminsi nta yindi shaho ni umurimo isi imaze kukurambirwa kuko nacyo ukimariye imikaka y'iminsi irarindwa mbese wakwizera utuzima bw'ejo udakoze ngo wiyuhakuya uri ishati witega iminsi aho wenda aho wenda aho wenda kibando cyanjye aho wenda ntuzibuka yuko umurunga w'imisaro urimo aho wenda aho wenda aho wenda kibando cyanjye aho wenda buto bwanjye aho wenda ntuzabyibuka niyo mpamvu itumye bikubwiye nk'ihanangije ntugahaburwe n'ibyo hanze aha ibi bizanwa n'abagenzi ngo bigutwara umutima wawe bikwibagiza umurimo uryaga n'ukutabizi uteka umutwe n'umwanda
murumva ijwi ry'amerika